Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaan taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiinii magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa kamisaa hagayya 17 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo hagayya 11 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu ani Baffaaduu Morodaati qophiilee keenya galgala kanaa keessatti gamtaan Afrikaa. waldhabdeen naannoo amaaraa keessatti jiru karaa nagaatiin akka hiikamu waamicha taasisuu isaa magaalaa hawaasaa keessatti hiriirri taasifamuu isaa waa'ee rakkina ibsaa godina qeellam wallaggaa irratti kan xiyyeeffate akkasumas qophii torbanii qophii fayyaa keessatti waa'ee dhukkuba busaatii fi fala barbaachuu isaa irratti kan xiyyeeffate harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sin affeerra amma gara oduutti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikkuuf qaaduuti. Qaamoleen naannoo Amaaraa keessatti wal lolaa jiran hatattamaan lola dhaabanii karaa nagaa waliin dubbachuu qabu jechuun waamicha dhiyeessan. Dura taa'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad. Musaa Faakiin ibsa isaanii roobii kaleessaa kennan keessatti nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa keessatti fiduuf tattaaffii lammiileen Itoophiyaa taasisaniif gamtaan Afrikaa akka deeggaru eeraniiru. koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala waldhabdee mootummaa fi humnoota faannoo naannoo Amaaraatti mudatee jiru ilaalchisuun ibsa torban darbe baaseen dhaabbileen kanneen akka igaad gamtaan Afrikaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa gidduu akka seenu gaafachuun isaanii yaadatama. Naannoo Amaaraa keessatti jeequmsoonni ka'anii turaniin tajaajiloonni hawaasaa garaa garaa magaalota kanneen akka Baardaar, Gondar. dabra biraan dabra maarqos shawaroobitii fi laalibalaa keessatti addaan citanii turan erga mootummaan to'ateen booda jalqabuu isaanii jiraattonnii fi mootummaan naannichaa ibsuu isaanii oduu keenya kaleessaa keessatti gabaasnee ture.
Bakka buutonni uummata aanaa guraagee bahaa. Godina haaraa kan guraagee bahaa jedhu ijaarrachuu qabnaa jechuudhaan magaalaa hawaasaa keessatti hiriira taasisanii jiru. Oduun kunis itti aanee isinii dhiyaata.
Bakka buutonni uummataa Aanaalee Maskan, Baha Maskan, Sooddoo fi Buyii akkasumas Buttaajiraa fi magaalaa Inseenoo magaalaa hawaasaatti hiriira ba'uun godina guraagee irraa addaan baane godina guraagee bahaa jedhamne nuufaa hundaa'u jechuun gaafatan naannoon saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa immoo naannicha amma hojii dhaabee waan jiruuf gaaffiin isaanii naannoo haaraa giddugaleessa kibba Itoophiyaaf dhiyeeffachuu qabuu jedhu aangawoonni gama isaaniin akka caaseffama naannoo haaraa amma hundaa'aa jirutti godinaaleen guraagee hadiyaa halaabaa kambaataa xambaarroo fi siiltee. akkasumas aanaan addaa yeem bakka tokkotti naannoo haaraa giddugaleessa kibba Itoophiyaa jedhuun warra hundaa'aa jiranidha jala gabaasni yoonaattan zabdiyoos hawaasaarra erge.
Bulchiinsa magaalaa Direedowaa keessatti dhukkubni busaatii fi dhibeen qaama namaa ho'isuu fi dangii jedhamee beekamu namoottan kumaan lakkaa'aman irratti mul'achaa jiraachuu isaa magaalichatti biiroon eegumsa fayyaa beeksisee jira. itti gaafatamtuun biiroo eegumsa fayyaa magaalichaa leblam bazaabbii ibsa kennaniin dhibeen dangii namoota kuma tokkoo fi dhibba afurii fi torbaatamaa irratti yemmuu mul'atu busaan immoo namootaan kuma saddeeti qabee jira dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa gargaarsaa oochaan ji'a tokkoon dura gabaasa baaseen itiyoophiyaa keessatti namootanni kuma jaha fi dhibba saddeeti dhibee dangiitiin qabamuu isaanii ibsee jira namootan dhibee kanaan qabaman keessaa harki caalaan naannoo affaarii fi somaalee keessaa kan jiran ta'uu isaa akka oochaan ibsuu isaa gabaasni addis chokkolee ibsee jira yemmuu gara oduu biraatti darban immoo. dhaabbanni safaarii koomii itiyoophiyaatti tajaajila faayinaansii empeessaa jedhamu jalqabuu isaa ifatti beeksisee jira bal'ina gabaasa kanaa mitikkuutu nutti hima.
Dhaabbanni Telekoom Saafaariikoom jedhamu tajaajila faayinaansii M Peessaa jedhamu Itoophiyaa keessatti akka jalqabu roobii darbe beeksise. Kunis dhaabbata Telekoomii Keeniyaa waliin kan hojjetu Itoophiyaa keessatti jalqabuun isaa guddina diinagdee Afriikaaf jajjabina guddaadha jedhameera. Saafaariikoom dhaabbata Afriikaa kibbaa. Voodaafoonii fi kan Biriitan Voodafooniin hoogganamu tajaajila teleekoom biyyoota gaanfa Afriikaatti tajaajila kennuu kan jalqabe waggaa darbirraa kaasee yommuu ta'u yeroo ammaa maamiltoota miiliyoona lamas argateera. Safariikoom Itoophiyaatti hojii gaggeessaa yeroo kan ta'an Istaaneeli Jooroojii Itoophiyaa keessatti tajaajila faayinaansii jalqabuun keenya tajaajila gama kanaan jiru irratti jijjiirama fidee dhufa jedhanii tajaajila maamiloonni keenya MPSA irraa barbaadan babal'isaa deemnas jedhani. lamaaf torbatti keeniyaatti tajaajila faayinaansii empeesaa kan jalqabsiise saafaariikoom tajaajila faayinaansii guddaadha yeroo ammaa kanas biyyoota kanneen akka masrii rippaabilika dimokiraatawaa koongoo gaanaa keeniyaa leeseetoo moozaambikii fi taanzaaniyaa keessattis tajaajila kennaa jira.
Hooggantoonni waraanaa hawaasaa garee diinagdee biyyoottan lixa Afrikaa yookaan ECOWAS dhimma fonqilcha aangoo mootummaa Niijer keessatti taasifame irratti mari'achuudhaa fi magaalaa guddicha Gaanaa Akiraa keessatti wal gahanii jiru. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata.
Hooggantoonni waraanaa biyyoota hawaasa diinagdee biyyoota Afrikaa lixaa fonqolcha mootummaa ji'a darbe Niijeritti taasifameef deebii kennuuf akkasumas gidduu seentummaa humna waraanaa fudhachuuf yaa'ii guyyoota lamaaf turu gaanaa magaalaa Akiraatti jalqabaniiru. Yaa'ii kana kamisa har'aa kan jalqaban yommuu ta'u hanga jimaata booriittis itti fufa. Gareen diinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS roobii darbe akka beeksisetti humnoonni waraanaa eeggataan Niijer keessatti heera biyyattii deebisuuf akka qophaa'an. ajajni kennamuu isaa ifoomsaniiru yaa'iin akiraatti taasifamu kunis karoora isa humni waraanaa eeggataan naannichaa akka qophaa'u ajajame xumura itti taasisas jedhameera osoo mariin kun hin jalqabamiin dura humnoonni finciltoota niijer keessatti haleellaa raawwataniin humnoonni waraanaa niijer kudha torba ta'an jalaa du'aniiru gareen hawaasa diinagdee biyyoota afriikaa lixaa ikowaas haleellaa kana hordofee ibsa baaseen niijer keessatti mootummaan sirnaa kan heera biyyattii irratti hundaa'e bakkatti deebifamuu qaba jedhe kunis erga fonqolchi mootummaa biyyattii keessatti raawwatee as haalli nageenya biyyattii daran dadhabaa ta'uu isaatii jedheera gareen juuntaa fonqolcha pirezidaantii mohaammed baazuum irratti fudhatan garee leellistoota islaamummaa irratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisee waan argameef jedhanii ture.
Agayya 23 dhufu kana keessatti Zimbabween filannoo biyyaalessaa kan seera tumtootaatii fi pirezidaantummaa taasisuudhaaf akka qophaa'aa jirtu komishiiniin filannoo biyyattii beeksisee jira. Oduun kunis ittaanee isinii dhiyaata.
Zimbabweetti filannoo biyyaalessaa taasisuuf yeroon guyyoota lakkaa'amu kan hafeefiitti kamisa har'aa paartiin biyya bulchu zaanuu pf filannoo kana sababeeffachuun hiriira kan ba'an jiraannaan humnoota waraanaa akka bobbaasuu danda'u beeksise biyyattii keessatti deemsi akkasii filannoo kanaan dura ture irrattis lubbuun namootaa baay'ee darbuuf sababa ture walfalmii paartilee filannoon duraa afriikaa kibbaa johaanisbargitti taasifame irratti dubbii himaan paartii biyya bulchaa jiru kiristoofer mutsvaangawaa haalli bara 2018 deebi'ee kan uumamu yoo ta'e hatattamaan gara waraanaatti deebi'uu akka hin oolle isinii mirkaneessuun barbaadaa jedhan itti dabaluunis bara 2018 humni waraanaa akka seenu kan taasifame humni poolisii sirnaan leenji'e waan hin turreefis jedhan amma garuu humni poolisii sirnaan leenji'e jira kanas dogoggora keenya yeroo darbeerraa baranneerraa. jedhan Zimbabweetti uummanni gaafa hagayya 23 fuula dura kan jiru qaamolee seera tumtuu fi pirezidaantii biyyattii ni filatu jedhame eegama filannoo pirezidaantummaa isa bara kanaanis akkuma isa kan bara 2018 pirezidaantii amma biyyattii bulchaa jiran emerson manangaawaa paartii zaanuu pf irraa fi ga'eessa gannaa 45 fi ogeessa seeraa kan ta'e neelsan chaammisaa paartii jijjiirama hawaasaaf gidduutti dorgommii cimaatu taasifama jedhameeti. eegama hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Fayyee yommuu gara qophii keenyaatti darbinu immoo lammiileen naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Seedaal irraa buqqa'anii godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandii keessa waggoottan sadii oliif qubatanii jiran rakkina keessa akka jiran ibsanii jiru. Dhimma kana irratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qopheessitee qabdi waliin haa hordofnu.
bara 2011 sababa walitti bu'iinsa daangaa oromiyaa fi naannoo beenishaangul gumuz godina kamaashii aanaa seedaal mudateen jiraattonni naannoo sana jiraatan buqqa'anii waggoottaniif magaalaa mandii keessa jiraachaa akka jiran ibsaniiru namoota aanaa seedaal irraa buqqa'anii dhufan keessaa tokko ta'uu isaanii kan himanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan yeroo ammaa deeggarsi namoomaa nuuf kennamaa hin jiru jechuun rakkachuu isaanii sagalee ameerikaaf ibsanii jiru.
Dhaabbatoonni kamadinaan waan garaagaraa fidanii abbaa warraatti kiiloo kudha shanii amma tokko nu gargaaraa turan. Amma immoo utuma nu gargaaranii bara kuma lamaa fi kudha lama immoo deebi'aa irra humnaan nu deebisan. Kan nu deebisan marakanii bakkee adii keessatti kennu naqanii manni gubate hin ijaaramne ijaarree irra kan gaafa nu garu manni hin ijaaramne inni jiru yommuu mirgiin maaliin waan kan ta'anii bakkee keessa nu teenyu akkuma akka naattotuu mana ijaarrannee teenyu amma bara kuma lamaa kudha sadii deebisanii dubbii kaasan. Naannoo sanarraa kan buqqa'e gara abbaa warraa dhuma furii wayi. Amma inni kaan kasootaatu jira, inni kaan baambatti jira. Nuun addana kan jirru amma Seedaal bicharraa kan buqqa'e nama kuma lamaaf wayidha abbaa warraan waggaa tokkoof wayidha dhaabbata gargaarsaa erga nurraa dhaabbate. Yeroo tokko tokko roonni darbee dhufu immoo kuntaala dhibba lama dhufaa dhufee bu'aa lafa inni dhaqu beellu gaafi gaafi immoo lakkiisaa isiniif dhufe bilishaaf dhufe kan jedhanii miliishotaaf kenneetti dhaabannee humna yoo inni waa dubbanne dhaqanii qabanii akka kanatti rakkina guddaa keessa jira.
Namni kun itti dabaluudhaan qabeenya isaaniitti deebi'uuf rakkoon nageenyaa furmaata hin arganne qeef qabeenyi isaaniis barbadaa'uu ibsuudhaan haala hammaataa keessa jiraachuu isaanii himaniiru. qindeessituu koree buqqaatotaa magaalaa mandii fi naannawa magaalattii jiran ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko dubartoonni rakkoo hedduuf saaxilamaniiru furmaata hatattamaa barbaada dhimmi buqqaatotaa jedhan.
Haatiyyee gabaar hundaa namaa irratti galtee isheen kan kushiinaa namaa irratti galtee isheen kan kushiinaa namaa keessa hojjechaa isheen kan dhagaa namaa duuba jirti isheen kan jaakaa keessaa horaan cabsitee horgite gurgurtee nyaattee hamma irratti bitan karaattataa jechuudha. Hamma ammaatti ijoolleen tamaarotaa tamaarii irraa kaasee namni sirriitti tamaarii tamaaraa hin jiru. waan nyaatanii bulanii hin qabanii gargaarsi dhufaa dhaga'amaa waan yartootu dhufaa waliin ga'uu irratti wallooluu ishee mayyummoo seeraan haadha biraaniin ga'anii nama dandeettii qabutu ishee yoo harganaaf hiyyeessaa hamma irratti yoo danqaraatu taasisu.
Deeggarsi namoomaa lammiilee buqqa'aniif ni dhufa jedhama malee nu qaqqabee hin beekuu jedhu namoota buqqa'an keessaa tokko ta'uu isaanii kan ibsan magaalaa Mandiirraa.
Immoo maatii tokkotti kiiloo kudha shan kennu isumaayyuu isa dhufu kan immoo biliishaaf kenna badhaniiti atataa baay'ee baay'isu bakka kanaan imma baay'ee miidhamaa jirra jormaa guddaa keessa irra.
Buqqaatonni kunneen rakkoon nageenyaa furamee gara qe'ee isaaniitti deebi'uun hawwii isaanii ta'uu ibsaniiru. Mootummaan haala kana akka mijeessuufis gaafatanii jiru. Itti gaafatamtuun waajjira buusa gonofaa damee godina wallagga lixaa aadde Nitsaanit Alamaayyoo deeggarsi taasisamaa jira jechuudhaan rakkoolee jiranis ibsanii jiru.
Namoonni kun kaamaashiirraa kan buqqa'an bara kuma lamaaf kudha tokko irraa kaaseeti yeroo walitti bu'iinsi ture sanadha. Isaasitti mootummaanis ta'e dhaabbileen adda addaa deeggarsan taasisaa jechuudha. Karaa mootummaatiinis midhaanuma kan deeggarru karaa miti mootummaatiin immoo namoota hunda utuu hin taane namoonni muraasni kiraayin manaa hin kaffalamaa fi meeshaaleen mana keessaatiin kennamaa. Sanarra dabarree immoo bara kanayyuu dhabamuma walitti bu'iinsaa kanaan yeroo sana kan buqqee aanaa baay'ee keessa jiru dhaabbata seeftineet Itoophiyaa wajjininis taane maallaqa muraasas kaffalaafii ture ji'oota fi sana keessaas namoota baay'ee dadhaboo ta'an immoo calallee parsantii soddoma kana kan ta'anis immoo maallaqas kaffallee jira ammas immoo deeggarsi midhaan nyaataa karaa mootummaa godhamaafii jira garuu immoo namni kun kaleessa mana isaa keessa jiraataa ture waan ta'eef deeggarsi nu goonuuf kun immoo gahaadha akka inni barbaadetti itti jiraata haala qaaleensa jireenyaa kanaa hojii yoo jennu immoo rakkoo qaba.
hooggantuun kun itti dabaluudhaan bakka rakkoon nageenyaa fooyya'etti lammiilee kanneen qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf karoorfameera jedhan.
Manasibuu kun xiqqoo hin baay'atu. Baay'eedha kamaachii wajjiniin hin jiru. Garuu hin deebisna jennee kan nuti akka karooraatti qabannee jiru. Maatii kuma sadii fi dhibba lamaaf afur kana yoo haalli nu mijate hin deebisna waan jiru karoorsinee jirra jechuudha. Sababa rakkoo nageenyaatiin ta'e Beenishaangul irraas kan buqqa'anii godina keenya keessa jiran jiru. Isaan amma yoo nu danda'ame bara kana yoo xinnaatee xinnaatee abbaa warraa kuma torbaaf dhibba torbaaf digdamii sagal kanaa haalli yoo mijate nageenyi waaraa yoo bu'e gara qe'ee isaaniitti hin deebisna jennee akka karooraatti qabannee irraa jechuudha aanaalee kudhan kana keessatti.
Buqqaatonni kunneen birmannaa barbaannaa jechuun dhaammataniiru. Buusaan gonofaa godinichaas buqqaatota kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu hundi akka tumsuuf gaafatee jira. Dhiyeenya kana gabaasa kan baase jaarmaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa akka ibseetti bara 2023 gara xumuraatti haalli nageenya Oromiyaa lixaa keessumaayyuu godinaalee wallaggaa afranii fooyya'aa jiraatus hanqinni dhiyeessii deeggarsa namoomaa buqqaatotaaf ta'aa jiru garuu hanqina qabaa jechuun ibsee jira. Bara kana xumuraas lammiilee 450 ta'an gara qeessaanitti deebisuudhaaf mootummaan naannoo karoora qaba jechuun gabaasa keessatti eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Tajaajilli ibsaa yeroo adda addaatti waan jalaa ciccituu fi rakkoodhaa fi saaxilamuu isaanii jiraattonni magaalaa Dambidolloo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Itti gaafatamtoonni ibsaatii fi bulchiinsa naannoo sanaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kan harkaa qaba.
Jiraattotni magaalaa Dambidolloo tokko tokko tajaajilli ibsaa ciccitaa ta'uun isaa jiruu isaanii irratti danqaa ta'uusaa dubbatanii jiru.
Maqaan koo Roobeeraa Bashirin jedhama. Humni ibsaa Dambidolloo yeroo dheeraadhaaf rakkina hamaadha. Sararri ibsaa Dambidolloo fayyadamaa jirtu kan bara mootummaa Haayile Sillaasee diriirfamedha. Sarara baay'ee moofaa ta'edha jechuudha. Uusuma moofaa kana immoo fayyadamuudhaaf iyyuu poolii jige jedhama. Nuyi naannoo Oromiyaa taanee Gambeellaatti kan nuyi dhufu. Kunillee utuu Oromiyaa jalatti deebi'e amma tokko furmaata argata jedheenya yaada jechuudha. Yuunivarsiitiin Dambidolloo ibsaa kana fayyadama. Kolleejiin barnoota barsiisaa jira. Kolleejiin teeknikaaf ogummaa jira. Wantoota humna guddaa barbaadan wantoota hedduu jira jechuudha. Godina Qellama Wallaggaa keessaa magaalaa Gidaamidhaa fi Haroo Sabbuu irraa kan hafe tajaajilli ibsaa hinjiru jechuu dandeessa.
Jiraattuun magaalaa Dambidolloo maqaan isaanii akka waamamne sagalee Ameerikaa gaafatan sababaa rakkoo roobaa wal qabate jedhamuun waqtii gannaama kana keessa illee yeroo dheeraadhaaf ibsaan badee deebi'u dubbachuun ammas tajaajilli isaa amansiisaa miti jedhu.
Ji'a tokkoofi torban tokkoofi ibsaan argannu keessumaa waggoota kana lamaanii baay'ee dhiphachaa jirra jechuudha. Waxabajjii keessa guutummaamaa guutuutti hin jiru ture. Adoleessaa gara dhumaa kana immoo nuu dhufee deebi'ee immoo gidduutti immoo masachuma immoo waa rakkoo godhatee immoo akka torban tokko immoo badee deebi'ee ammas deebi'ee immoo akka guyyaa shanii badee dhufee amma garuu kontiinas argachaa jirra torbanii lamaan kana.
Jiraataan magaalaa Dambidolloo isaan biroonis sababaa ciccituu tajaajila ibsaarraa kan ka'e rakkoowwan mudatan jedhan ibsanii jiru.
Faashaalii dhufeera magaalaadhaaf. Haa ta'u malee ammas walakkaa magaalaa kana rakkina guddaa keessa kan inni jiru jechuudha. Akka hojii mootummaatis hojii mootummaa gaggeessuun nama rakkisa. Akka dhuunfaattis immoo tajaajila adda addaa baabura irraa kaasee namni uummatii ibsaadhaan kan inni fayyadamu. Warshaa xixiqqoon adda addaas jijjiiru. Wantootni akka hojii sibiilaas haa ta'u kaaffee adda addaa kan hojjetan jijjiiru. Dargaggoottis haa ta'u ijaaramanii hojii bal'aadha kan isaan hojjetaa jiran ibsaadhaani. Yeroo ammaa kanatti garuu ibsaan kun waan addaan citee jiruu fi tajaajilli sunis addaan citee jira. Namnis rakkoo guddaa keessa kan inni galee jiru jechuudha. Dhimma kana yeroo adda addaa iddoo adda addaatti jechuudhaaf yaalamee ture. Uummata uummata qoobsaatu nagatiin kan inni jiru.
Dhimma kana irratti kan gaafataman tajaajila humna ibsaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Gaambeellaa Dambidolloo obbo Afoor Qabaata tajaajilicha waajjira isaanii magaalaa Gaambeellaa jirurraa kan kennan ta'uu himuun Dambidolloof aanolee Qellem Wallaggaa birootti akka ibsaan irra deddeebiin badu wanta taasise jedhan sagalee Ameerikaatti himanii jiru በዋናነት ያው አንደኛ የጸጥታ ችግር አለ። የጸጥታ ችግር ማለት ያው adda durummaadhaan rakkoon nageenya jira. Kana jechuun sararri keenyas rakkoon qabu jechuu miti garuu sararootni kunneen yeroo dheeraadhaaf sababaa dhabamuu nagaa wajjin wal qabatee hojiin suphiinsaa hin hojjetamneef. Baatiyoo Xabajjii darbee magaalaa Dambidollootti dhiyaatee kan jiru bakka Ashii jedhamutti sababaa roobaan wal qabatee pooliiwwan jaatamii afur kufanii turan. Kanarraa kan ka'e ibsaan citee ture. Gaambeellaatii eegalee amma Dambidollootti kiiloomeetira dhibba tokkoof kudhani. Kun hunduu nuun hojjetama. Waggoota afran darbanittis sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee konkolaataan waan socho'uu hin dandeenyeef danqamnee turre. Hojjettoota dabalataa ergifachuun yeroo tokko tokko konkolaataa dhuunfaa kontiraata fudhannee hamma kiiloomeetira digdamaa soddomaa magaalaa Dambidolloo irraa erga geessinee booda poolii humna namaatiin baachisuudhaan sa'aatii sadii hamma shanii deemnee hojjechaas turre. Pooliiwwan jaatamii afur jigan kanneen hojjechuuf baatii tokkoof wayii nutti fudhate. Sababa kanaa ibsaan addaan citee ture. jechuun dubbatan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina qellem wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo rakkoon kun hanqina xiyyeeffannaa irraa maddaa jedhu.
rakkoon nageenyaa isaan rakkoo uumeen qabu muka waan ta'eef caakaa keessatti ungullisaa waan dulloomeef kukkufee rakkoo uumaa jira humni keenya humni nageenyaa aanaan filloo ganda shibal qabateetu amma yaatti bilchaa jira waraayatta biyyaa jechuudha. kun itti qabata malee isaa badaaluu kana rakkoonni fudhachaa hin jiru maaliif utuu nutti waameeti akka mootummaatti beekumsa gochuuf yoo ta'u bu'uuraalee misoomaa dirqama uummata akka naga'u dirqama waan qabnuuf kallattii kamiin deeggarree gochuu dandeenyu waan nageenya hin qabnu uummati muruu hawwaasummaa kanaaf rakkanne deemuu dadhabnee hojjechuu waan Gama biraan itti gaafatamaa waajjira tajaajila humna ibsaa Gaambeellaa Dambidolloo obbo Afoorq yoo haalli nageenyaa fooyyee sadarkaa isaa fooyyessuuf karoorsamuu dubbatan.
በጀት ተበጅቶ ብለት ነበረ ከዚህም በፊት እንዲሰራ ማለት ነው።
Kanaan dura akka hojjetamuuf bajetni haaromsaa ramadamee ture. Pooliin mukaa gara konkiriitii yookaan taaworiitti jijjiirama. Isa kana immoo kontiraaktara caalbaasii fudhateetu hojjeta. Sana gochuufis haalli nageenyaa mijataan hin turre. Qaamolee hooggansaa waliinis dhimma kanarratti mari'annee jirra. Bara kuma lamaaf kudha jaha dhufutti garuu yoo haalli nageenyaa fooyyee gara sanatti jijjiiruudhaaf bajatni qabamee jira garuu haala amma jiruun garasitti sochoonee suphuunuu ulfaataa ta'ee jira haa ta'u malee deeggarsa eegumsa humnoota mootummaatiin hamma daangaatti deemnee hojjetaa jirra yeroo ammaa gabaa roobiirraa kan hafe bakkeewwan birootti ibsaan jira bakkeewwan tokko tokkotti rakkoon jiraatus rakkoon hangas cimaa ta'een hin mudanne jechuun dubbatan rakkoo kana bifa waaraa ta'een furuuf hooggansa godinichaaf kanneen biroo wajjin mariin eegalame itti fufaa jechuunis ibsan sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
Qophiin keenya itti fufuu qophii torbanii fayyaadha. Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti bara kuma lamaa fi digdamii tokko keessa qofa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii dhibba lamaa fi miiliyoonii afurtamii torba ta'anii dhukkuba busaatiin qabamanii jiru. walakkeessa kanaa olii warra qabaman keessaa olcaalaan isaanii immoo kan argaman Afrikaa keessatti. Busaan ammallee rakkina dhala namaa keessumaa rakkina lammiilee Afrikaa ta'ee jira. Dhukkuba kana to'achuudhaa fi hayyoowwan saayinsii qorannoo cimaa taasisaa jiru. Qorannoon isaaniis bu'aa agarsiisaa waan jiru fakkaata. Waa'ee kanarratti gabaasa qophaa'e tuujubeen akka ittaanutti qindeessitee jirti waliin caqasume.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n akka jedhutti bara 2020 keessa uummanni addunyaa walakkaan dhibee busaaf saaxilamee kan ture yoo ta'u biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessaa lubbuu namoota hedduu galaafateera. Dhibeen busaa kibba bahaa Eeshiyaa, bahaa Meeditiraaniyaanii fi dhiha Paasifik akkasumas Ameerikaa Kaabaa, Kariibiyaan, Ameerikaa Waaltaa fi kibba Ameerikaa keessatti argama. Haa ta'u malee lakkoofsi kun akkuma ol ka'etti jira. Keessumaa Afrikaa keessaa. dhibee kanaan kanneen du'an dhibbarraa harki saddeettamni daa'imman umriin isaanii waggaa shan gadi ta'e gabaasni dhimma dhibee busaa addunyaa kan yeroo dhiyoo who'n baase bara 2021 tti namoota dhibee busaan qabaman miliyoona 200 miliyoona 47 keessaa walakkaan naayijeeriyaa riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo yuugaandaa fi moozaambiik keessaa jechuun ni danda'ama bara 2013 saayintistoonni. dhaabbata dawaa guddicha kan gsk jedhamu keessaa hojjetan bookeen yookaan binniin busaa anofels jedhamu kan baakteeriyaa delftiyaa surhaateensis jedhamu baatu kunis laaboraatoorii tres kaantos kan madriid keessatti qoratame baakteeriyaan kun keemikaala harman jedhamu kan guddina ilbiisa busaa ittisu maddisiisa jeeskeen baakteeriyaa laaboraatoorii kana keessatti argameef fedhii guddaan erga jiraatee booda maqaa masoo tc 1 jedhu itti moggaase. hoogganaan gsk tres kaantos haala isaa innaa ibsan.
so the bacteria gets inside of the gut of a mosquito even if one single bacteria will go there stays there like the microbiome.
kanaaf baakteeriyaan kun garaacha bookee busaa keessa seenaa baakteeriyaan tokko qoftillee achi yoo seene akka baakteeriyaa kaanii achitti hafee garaacha bookee busaa keessatti wal hora. akkasumas baakteeriyaan sun meetaaboliizmiin ni uume keemikaala harman jedhamu kan jireenya anqaaquu ilbiisa sanaa irratti dhiibbaa geessisuudha jedhan qorattoonni akka jedhanitti wanti guddaan baakteeriyaan kun daddarbuu ilbiisa kanaa kan ittisu yoo ta'u sanyii biinni busaa sanaa garuu hin jijjiiru.
What happened is that the bacteria colonizes the gut of the mosquito but doesn't modify the DNA, doesn't modify the ability of the mosquito to grow. Wanti ta'u baakteeriyaan kun bookee busaa dhuunfata garuu dna isaa hin fooyyessu dandeettii bookeen busaa guddachuuf qabus hin fooyyessu dandeettii bookeen busaa akkuma biinniiwwan busaa kabirootti jiraachuu danda'an illee hin jijjiiru kanaaf walumaa gala jireenyaaf faca'ina isaanii irratti dhiibbaa geessisu qaruma hin jiru jedhan. qaamni biinni yookaan bookee busaa haleellaa baakteeriyaa irraa irra ga'u ittiin dhaga'amu kana jechuun immoo dandammachuu danda'a jedhan. gsk'n amma yuunivarsiitii joon hoopkins kan ameerikaa waliin ta'uudhaan baakteeriyaa dhukkuba busaa ittisuuf oolu qopheessaa jira kun garuu waggoota fudhataa jedhamee eegama gara furmaata guutuu dhibee busaatti waan geessullee miti baaros agweer meeshaa dhukkuba kana ittisuuf jiru kan biraa ta'uu ibsan.
targeting the mosquito. And it's just another tool, just another tool. It, taking it in isolation won't have the remedies that we intend.
Kun bookee busaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kunis meeshaadhuma biraa qofa adda baafame yoo fudhatame qoricha nuti yaadne yookaan barbaannu wal'aansa ittisaaf to'annoo yookaan faca'ina bookee busaaf homaan gargaaru jedhan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yeroo ammaa addunyaa irratti namoottan wabii midhaan nyaataa hin qabne miiliyoonii dhibba lamaa fi miiliyoonii jaatama ta'anutu argamu.
Food insecurity itself drives conflict, it drives forced migration. It stunts growth, both physical growth and economic growth. It holds countries back. It holds people back.
Yeroo ammaa addunyaa irratti namoottan wabii midhaan nyaataa hin qabne miiliyoonii dhibba lamaa fi miiliyoonii jaatama ta'anutu argamu. Dhabiinsi wabii nyaataa kun akka walitti bu'iinsi uumamu taasisee jira. Akka namoottan qe'ee isaanii dhiisanii godaananu dirqisiisee jira. Guddina danqee jira. Guddina qaamaatii fi guddina dinagdee. Biyyoottan boodatti harkisee jira. Uummata boodatti hambisee jira. Karaa biraatiin immoo yemmuu midhaan nyaataa akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamamu yemmuu aangoodhaa fi walitti bu'iinsa walirraa hin cinne keessatti faayidaa siyaasaatii fi ooluu bal'inaan mul'achaa jira. Kun immoo bakka raashaan waliigaltee garba gurraachaa isa yuukireen midhaan nyaataa akka biyya alaatti ergitu taasisu addaan kuttetti bakka ata'u jedhamee kuusa midhaanii haleeluu irratti akeekame bakka midhaan nyaataa fi haala oomishaa miidhuu irratti xiyyeeffatame yuukireen keessatti ifatti waan mul'atudha.
But for all of the emergency assistance that we're providing and others are providing, it's not enough. The United Nations and particularly the World Food Program has determined that right now we need to address the Waggaa tokkoof walakkaa darbe keessa Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa nyaataa biyyoottan naannoo addunyaa irra jiranuu fi kan oolu doolaara biliyoonii kudha afurii fi walakkaa ta'uu laattee jirti. Gargaarsa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP fi taasifamu keessaa gumaacha guddaa kan qabnu nuyi. Baasii yookiin baajata isaa kan waggaa waggaa keessatti harka shantama gumaachaa jirra. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi addaan immoo sagantaan nyaataa addunyaa yeroo ammaa kana namoottan addunyaa maratti argaman miiliyoonii dhibba tokko ol ta'anii fi hanqina nyaataa furuun akka barbaachisaa ta'e murteessanii jiru. Akkaataa sagantaa ilaalcha sanyii midhaanii fi biyyee fooyyeffame adapted crops and soil isa kaka'umsa yuunaayitid isteetsi haaraa ta'een midhaan caalaa dandamannaadhaa fi nyaata caalaa soorataa qabu oomishuu ni dandeenya.
Demand for food is likely to increase by 50% over what it is today. And yet yields, what's actually being produced, are going down, not up.
Kun dandeettii qotiinsaatii fi oomishaa jabaa ta'e addunyaa mara irratti qabaachuu keenya mirkaneessuudhaa fi karaa haaraa yeroo dheeraa keessatti garagarummaa dhugaa agarsiisuu danda'uudha. Jechuudhaan gulaalaan mata duree qormaata wabii nyaataa addunyaa guddachaa jiru jedhu jalatti qophaa'ee yaadasaa xumura. Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu barreessa.
karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu gisti gammee pirodiwusariin keenya nugusuu taamuree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni istuudiyoo shantamii sadaffaa kan isin keessummeessaa ture anbafqaaduu moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.